Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mo'atu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقي فتوتا التلفزيون والهدادة سقنتا رقيت سنادا قاف ديبسا إذن ربيتين اتسانا يجودا قافي قافة ميف ديبسا يجو قافتو وانجتو مكان كي يناتو قاشا جرامات واجد دوبا نمالما والجالة نيت نمالما نجالتا lameen irra tokko akkaan na jaalataa jette tokko haala na jaalataa jette tokko diin beekaa jette diin barate tokko ammoo diin hin beeku garuu waan beeku itti dalagaa jette tayyib kam naa filtanii jette haqiqatan filmaanni gartee gama shari'aati shakkii takkaan malitti lafa jira nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe man taradawna diinahu wa khuluqahu fazawwijjuhu إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يرو إسن التروفة نمني إسن دين إسا جالتني في نمني إسن حال إسا جالت يرو إسن التروفة اتهرم سيسا دهاج نمني سقافة سن جلال من سنرى كم دين إسا جالتما كم حال إسا جالتما جدت إجاقتيك عبد اللالت نموت بروتس مرئتشيسته narraa laalaa jettee waan ofii irraan gahinis karaa nama amanamaatiif jechuudha hubachuun ni danda'ama jechuudha. Nabiin keenya dhiiras kadiin qabu nuuf dhaame intala teenya itti heerumsiisu. Dubartiin lafoo akkasuma tadiinii qabdu nuuf dhaame fasfar bizaati diin tadiinii qabdu milkaawii jedhe. Wa'illaa taribati yadaa akka jedhu harki kee lafatti hamaxxantu yaa abaa hureyraa jedhanii bara. yoo intala diin qabdu hin filatin harki lafa si hamaxanu. Diinidha jechuun maal jechuudha? Diini jechuun barachuu, diini jechuun hubachuu, diini jechuun itti hojjetu. Naam, namni tokko osoo hin baratin itti hojjechuun hin argamu. Osoo hin beekin, osoo hin dhagahin. Namni waan tokkotti hojjechuudhaaf dura beekomsi dabruu qaba. dura beekomsi dabruu qaba. Akkuma waa beekuun gabrichi rabbii isaa sodaataadhaa deema. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء كان ربي جل قبر نسات الرا ور ربي إساء صدات علماء الأجل بيكتو للأجل يو علماء أك إبليسي أبليا إبليسي تهوباتا ثم منافق توتا nama qara'ee jedhan ka ammoo cufti macasiyaa biratti wal geeyse jechuudha. Macasiyaa hunda yoo barbaadde akka waan biraan dhabnetti namoonni akkasii ikhwaanuu ibliis. Ibliis beekaa guddaa ture. Hiriyoota maleekotaa ture. Mataa dhaabee ni boone wakaana min alkaafiriin. Rahmata rabbiirraa darbame. warra kaafirtootaatirraa rabbiin isa godhe sababni isaa alkibiruu boona wala hasadu waanyo boonaa fi waanyoon dhugaa rabbii tajirtu fudhachuu nama dhoowwiti jechu namtichi hin boonin kadiin rabbii fudhatu namtichi hin hasadin kan waanyin ka nama hundaaf khayrii hawwu akka ufii milkaawetti muslimtoonni milkaa'uu ka hawwu suni nama rabbi sodaatu sodaadha jechaan ficlu alma'muuraati wajtinaabul manhiyaati waan rabbiin itti nama ajaje dalaganii waan rabbiin irraa nama dhoorge ammoo irraa dhoorgamu macnummaan sodaatu kana haraam rabbiin irraa dhaabbadhaa jedhe irraa dhaabbatu dirqamoolee shari'aadhaa waajiba rabbiin namarra kaayee itti dalaguudha namtichi gaafa akkas ta'e kaana min almuttaqiin warra rabbi sodaaturraa ta'e gaafsan إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أكسما دين قرتي قفامي حالة يوك أباتي جنبين حالة طبيعة بريدو نما حالة أبو كطبيعة بريدو كأبو اتهرو سيسجد نمتيجي يو أكا جابت نما سرقة تي كسومنا واجبا سنة سومنو تي كسلاني واجبا سنة جلن دبر تي في أمو قبه بو إركزي شفافة يونا منجي hal isa hama nama akkasiisan hayooti waa gaafattillee eessa si arge anaa sii beeka namaan jiru afaanuma sitti hin qajeelu aboo nagaa jennaan maaltu si gaa namaan jiru jira bar afaanuma jallatuuf inni gaa nagaa salaamtaa bultee ooltee gaafatu jira aboo nagaa maaltu si gaa ummataa arrabni hin qajeelleef kadhugarraa daban warroonni akhlaaqa hin qabnu warra akkasiiti namni haala bareedaa qabu yoo namni waan badaa itti dubbateewu ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وان غاري جتا غاري يادا بريدا لفنا ما خاجج نما وانمت إسان جئو وان بريدو تتغم تشيس تتجد بس أمت سلافات الرا نما يو إسهامة أكاسم البصري فأغا أبو ابن سيامة جنان مي وانا إرقا في جئتي ميرا غرتي إرقا في جان ها hadiyyaa kenninaa fi kennaa gartee namtichi tola nuu oole namni nama hamate macasiyaa namarra haqeemi nama tokko yoo hamattee cubburra hixe beeke rabbiin si'ii kana si'ii hamatte kana cubbuu isaa si baachisa khayriitee gartee kennaafi namni akkasi tola nuu oole hoodhaati mira ergaa fi jejaan duuba arrabni namaa yoo adaba qabaate haala bareedaa yoo qabaate intalatee waliin buluu danda'a. si waliin buluu danda'a. Obboleettii tee waliin buluu danda'a. Ilmoo ati dhalte waliin buluu danda'a. Haadha kee waliin, abbaa kee waliin, obboleeyyan tee waliin, bal ollaa keessa jiraattan waliin yoo haala bareedaa qabaate jechuudha. Kanaaf rifeensuma laalanii mucaan rifeensa bareedaa intaluma laalanii intalli funyaan gaqqaceelaa qofa osoo hin ta'in wani ilaaluu qaban bika huluqaati bika haalaati. ilmi namaa haga fedhe bareedaa fedhe yoo ta'e yoo haalli isaa isa fokkate karkarroo fi jaldeessatu irra bareedaa beeke yoo nama nama gartee xabi'aan qabne kamakluuqa ofirratti maaxaraa deemu ka akkuma saree raqa argattee nyakkisu yoo ta'e saree fi karkarrootu sara caalaa jechuudha isan kanaafu namni ati filatuu qabdu nama haala gaariiti nama diinii qabu waa lameen san barbaadadhu jechuun inni diiniin beeyne waan kanarraa dhoowwite waan biraa keessatti argita waan biraa sanirraallee dhoorgite ammallee waan biraa keessatti argita waan sanirraa dhoorgite ammallee dhoorgite waan biraa keessa argita waan diina hin beeyneef jecha macaasiyaa macaasiyatti hin beeku waajiba waajibatti hin beeku waa hedduu gurguraa oolaa jechuudha kanaaf isa diina beeku filachuun sirra taa jiraatu jenna obboleetteenya. gaafata lammaffaadhaa waan jedhu riqicha sunnaa keessatti maqaan kiyya aatu qaa'a jedhamaa jedhe intala takka wal jaalanne amata shan fiindhee jedhuuf waan ajabaate amata shan guutuu jaalala karaa malee ta dhugaa ta'utti hin jirre ta dhugaaf hin deemne boohartii sobaa yeroo shayxanni ittiin of ciciisamee ilaala yeroo zamanni kun gartee aghlaa min azaabi walfidda yeroon kun ziqayaa fi meetarra qaali jaalala dhugaa kan ta'in ka bultii san isaanii qaceelee ijaarutti hin jirre akkanumatti lubbummaa wal jaalatti jechuuf wal booharuu amata ganaa fixan jechuudha. Horii ni dhumata ka telefoonaan haasawan. Qalbii ni dhumatti. Wanni itti jiran guutuu guutuun ta'u ni hir'ata. Barumsi itti jiran, hojiin itti jiran. Tayyib. Gowwummaan akkanaa kun hin barbaachisu shari'aa islaamaa keessatti dardarri keenya dardartittiin teenya qaruutee ta'uu qaban jenna. توكل على الله ربي رت اركد ربي رفكاي غافا ومرتيفتي واسيف قجلنين فودجت غديبات ربي رت اركد فاذا عزمت فتوكل على الله ربي كتر تركد يرو مرت ربي سيغرغارا مالي في لفجل افكيست يبلون جال دجت خيرو سنتي وان كان كرفيفتي كوبيفتي جروسن سينو تنجره ما قلبي كهرتي في التاسنجن طيب numa haasoyinna nuti umriin keenyallee xiqqaadha nama gartee bultii tana ijaaruu fi dandeettiitti qabu miti jechuu isaati. Alaa kullin eega waliin haasoytan umriin keeysan achi fagaatee gartee bikka abaaboodhaa kaakoodhaa san ga'uu baatus eega waliin haasoytan eega bultiin isin feesiste bultii jaalattanii eega jettan isin amma nama gurguddaa taatan jechuu gara tokkoon. guututtis nama guddaa san ta'uu baattanis. Suni waan rakkina gartee tahuu miti eega ballage eega ballayidee bultii ijaaratuun ni danda'ama. Xiqqeenya umrii himatuun yoo dandeettii itti qabaatte sin dhoorgu fuudhurraa heerumurraayis. Yoo ballagde nama sirra guddaa irra xiqqaanuma je'amta. Nama sii gadii kan ballagin irra guddaanuma je'amta. kasi olii ka ballage kasi dura ballagerra xiqqaanuma jedhamta garuu xiqqaa bultii ijaaratuun itti geesse jedhamta. Tayyib. Duuba barumsa keessa jirra. Barumsa kanallee muruun hin ta'u. Haga isa xumurritti walitti dhufuunis waa nuuf hin qaceelu. Rarraarra jirraa jechuu isaati. Wanni ani itti jiru kunis gartee jaalallee ofu jiru tunis jaalala haraama ta'e jechuun waan beeka. Walinillee jiraachuu hin dandeenyu walitti dhufne. Barumsa gartee isiin isan gabarumsa xumurti amriin kun nuuf mijaa'u jette akkam goona akkam nu yaaddanii akkam nu gootanii jedha waan jennu duuba rarraasaan barbaachisuu jenna isiin akka waan sirra beeyteeti karaa tokkoon karaa tokkoon jechuu bultii fuulduratti gartee oofatuun isiidhaa naaf hin qaceelle achi ilaalee arge akka waan jettuuti ittiin seenuu eega barumsa xumuratee namu magaalaa adda addaa jira jechuu himate. Kunis magaalaa sanitti muratee kunis xumuratee walii wal barbaadanii lafa barbaadanii mana barbaadanii akka gartee silaa addunyaan taatu sanga hujii yookaan eega baratanii hujii barbaadatanii waa hedduu ta'an santu itti mul'ateesi. Jiddesi jala gara haasawaatii obsuu dadhabdee wajjuma haasoytan. Kuni xabi'aa nama tokko tokko ta'ee nima argama. Dibbirtii ofirraa baasan jedhanii dibbirtii biraatu seenan. Uf bohaarsinati waa hedduu balleessan. بيتا سلاب وارتين قدونا مسلمات من جرت بالي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل قرآن قري ذكري قد الرجال وانا وبهرسو كلام رحمن تلبو أمانتف بوارتين بربادة إلى توكو بير دولتي هل كان كينك أتريسين بوارتي بربادة جتة قربا توكو بير دبرتي دولتي بوارتي بربادة جئ إن تلتك بير دولي في اللر مالي بولي سي اللر مالي بولجا إن بربادة سكون انتبهوا دمقا osoo zikrii rabbiitiin bohaartee wayi waa milkooyitee duniyaa baakiratti illee osoo istighfaaraan bohaartee araarama rabbira barbaaduudhaan silaa waa milkooyitee duniyaaf aakiraallee jechuudha. Istighfaarri kun ati birrahma rizqii fida rahmata fida barakaa fida osoo boohartii kee qura'aana rabbii godhattee silaa alif laammiim laa aqulu alif laammiim harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف جنبي كين عليه الصلاة والسلام alif laamimii tana harfii takka hin jiru jedhe alifni harfiidha lama harfiidha miim harfi harfii takka irratti galata kudhan argatta lama irratti diidam sadiira soddom yoo akkanas silaa qur'aana kana wajjin boharte sawaaba harataa bultaami haasawa yoo qalbii fixuu taate malee qalbiin finne itti bula jechuu ilmi namaa kun haasoyni gartee dhiiraaf dhalaadha haasawa bultii ijaaruun keessa hin jirre ka akkamatti bohartiidha sun qalbii fixu malee qalbii fiduun keessa jiru beeka rizqii fixu malee rizqii fiduulleen keessa jiru beeka. Qaruutummaa balleessu malee qaruutummaa fiduulleen keessa jiru beeka. Namtichi haga haasoo hin beeyne. Inni majo telefoonaa. Intalli haga haasoo itti hin beeyne. Taayee abeet yes maja'aa ooltu hayyoo daqiiqaa isaan haasawan ati ilaaltee itti himte waan hagan haasawinse hubarsiin jaa yookaan jetti isiin zamana warqii fi daa'imantirra qaaliidhaa kana mututu godhan jechuudha abbaan heegereef isaan eeggate yookaan sangaa qabutti gurguree yookaan qamadiitti gurguratee haati yookaan qoraan itti baantee yookaan carqa itti hodhanii yookaan uummata haa ta'u jechuudha itti rakkatanii fuulduraaf eeggatu jiran ijoollee tana. jarra ammoo karatti uffata balanshisitti waan jedhu uummanni keenya uummanni oromoo waan jedhan gara duulan fuula guuran garan duule fuulan guuran gara duulan fuula guuran garan duuletti maal gootaa fuula guurta ee waan itti deemutti jirtu tasiiqa ceeltuta mijooftoo taate itti fufi waan kaan maal gootaa umrii itti fixatte jechuudha dardarummaan teessan yoo isin hacuuccee soomanaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam firendii haasawaa baafadhaa miti soomana. فإنه أغض أغض للبصر وأحسن للفرج إذا كان نمقب قام صلاة قمنا الراتيس صومنا كنججو إجي تيتا حرام الراقة قبمت إجا تحرمت بك إجا وان هوبت الدبافة تندس يجو قلبين تيتا حرام الرا هقو قمت قلبي تحرمت بك يؤتي كرا حرامي كان الرا قلبي كيجا كي قام كي شفت كرا خير سبنا من الكويت kanaaf obboleessa keenyaan waan takka tagartee siif hin deemne tasi jalaan deemnetti yeroon fixinii gaafa rabbiin si laaffisee ni fuudha amma jettee ol kaate gaafsa muradhuu gadi bahii jenna. بارك الله فيك iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaallalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaallalaa bubbisii ilaala.
Dhaddachaa jaalalaa keessatti. waan jettu gaafattu maqaan kiyya taatuu qaa'aa jedhama jette ani jaarsa kiyyanin jaaladha akkaan jaaladha ilmaan lama walirraa qabna ammoo rakkina tokko jaarsi kiyya kun qaba jette wayna dhodho isaa oolaa hojiilleen jaalatu jette duuba akka an firoota kiyyaa fi sabban kiyyaa fi fira kiyyaallee dubbisullee hin fedhu jaalalli kiyya kun jibba jirjiiramuu jira jette duuba obboleettiin teenya tun iyyannoo jabdu iyyatte. rabbi si ayyu jenna duuba iyya kee rabbi si aboo jenna iyya kee rabbi si aboo jenna jaarsi waan dhoysaan kun ammoo waan nuti beeynu miti wanni inni isa dhoysuu kun misxirri adda addaa kan namni isa bira kaayatu isa bira jiraachuun mala misxira namaa namatti himuun hin taatu yookaan misxira jiruu isaa mataa isaatitti qaqabuutu jira haa eenyulleen dhaga'uun hin taane. Yookaan ati misxira wahii jalaa baastee sanirratti wama takkaasitti himu jedhee muratee waa hunda si dho'isu ni mala. Garuu akka jennu misxirri misxira. Misxirri jiruu isaa misxira jiruu isaati. Yoo misxira kiyya kana namni na jalaa baasa jiruutii yaffashala jee dho'ifachuun barbaachisa. Misxirri ilmi namaa bira kaatus dirqama. Walaa jaartii walaa haadha walaa abbaa nam tokkotti ni mala. ammoo waan misxiran ta'in akkanumatti wama hunda birdirimsi irra guuraa ooluun wama hunda dhagaa jalatti fiigaa ooluun wama hunda dho'isaa ooluun kuni waan jireenya namaa fashalsurraashi waan jiruu gartee namaa booroysirraayyi ammaa kunoo jiruun isii booroytee jirti misxirri dhugaan inni irraa dho'ise kuni ka dhugaa ta'e ka haqa qabda jedhaniin ta'e yoo silasa gaafatan ka inni haqa ittiin qabne ta'e garuu garaa isii booreysa garuu waan jennu obboleettii teenyaan akkasii hibne kanatti ilaali. Tayyib. Ammallee dhiiraaf dubartiinis adda adda jechuu beeki. Dhiirtii hedduu waa himaan ooltu. Hedduu waa himaan ooltu. Xabi'aa dhiiraatirraa xiqqoo xabi'aa qabbanooytuu qaban. Mirqaanan heddummaatan jechuudha. Dubartiin nashaaxa heddummaatanii gammachuu heddummaatanii akkuma gammachuu heddummaatanitti waa haasa'uunis ni argama jechuudha. Akkuma geeree teessa saayibban teetiisan ta'oon wajjinaa soyitan akkasumatti yaadin. akkasin ta'u xabi'aan ilma namaa xabi'aan dhiiraa jechuu irra hedduu duuba waan jennu waan jettu obboleettiin teenya hojiin jaalatu jette hojiin jaalatuun kun rakkoo hojiin waan ati ittiin jiraattu waan inni ittiin jiraatu jireenya jaalachuu dhabuun rakkina mataa isaa rakkina ilmaan isaa rakkina kee rakkina firoota isaa rakkina hiyyeeyyii harka nama jala qabataniillee rakkina hawaasa keessa jirullee ta'a jechuudha. Hawaasni tokko yoo namatti hajamee waan namarraa fudhatuun qabaatiin ilmiilleen faqiidha jedhee si biraa dheessa hiyyeessa jedhe jaartiilleen hiyyeessa jettee si biraa dheessite ollaanis hiyyeessa jedhee quba sitti qabeen dalagatu jedhanii hiyyeessa gartee osoo tattaafatu waa dhabe osoo hin ta'in haa ofiif sababa ofitti ta'e jechuudha kadhataanis dhufee harkasii jala qabatee waa sirra dhabee dabre haalli fokkata jechuudha. Kanaafuu ati du'aa itti godhi akka rabbii isa mirqaansu ammoo wanni hojii sanirraa isa qabe maali laata haqiiqatti hojii dhabe moo moo hojii inni hojjechuu hin feene ta'a haraamtu jira moo mota inni humnaan dadhabee jira moo wallahu alam waan sanii keessan seenu akka hundattuu rizqii halaalii barbaadachuun barbaachisaadha haa jenna duuba tayyib ilmi namaa namarraa uf duroomsuun haga danda'een barbaachisa. نبي ربي داود لا يأكل إلا من عمل يده هجير كيسا مليه نياتو نبي ربي تأي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام يحلب شاته ويخذف نعله ويحلب شاته كبيسا هدته رئيسا إلمته هجته تجراته عائشة وان جت كان يكون في مهنة, في مهنة أهله والرئيسا كدما جتلال كلمة الرئيسا تجاجل الرئيسا خيستي رسول لك توته yoo salaanni gahu ammoo gaba salaataa baha tayyib namoota kiyya dubbisuu hin jaalatu saabban kiyyallee jette haalli kunis akkaataa inni itti jiban beeynu yoo atis telefoona keetiin sa'a lama sadii haasoyte yeroo ati ilmaa guddifte yeroo ati nyaata gootu yeroo ati uffata ofirraa nazzaftu yeroo ati mana haxaawattu hin jiru waan akkasiif asirraa jibbuutu mala haasawa garteen dheeranne tokko kaaniif achiifne tokko haasawa akkasii yoo haasoyte sirraa jaalatutu mala. yoo guutumattuu firootan dubbisin haasawa xiqqaan ta'e haasawa dheeraan ta'e guutumatti dubbisuu ka jibbuu taate rakkinni ni jibbuuf sheyxana na jalaa baafatan jedhu shakkeeti moo moo guutumatti jibbansa isaanii qaba moo tana saqiiqaa rabbitu beeka wani nama kana dubbiin isaa bal'oo walaa kulliin fira kee akka fira keetitti akka si'itti ilaale jabeessuun dirqama ta'a. atis fira isaa akka fira keetitti laalte jabeessuun dirqama ta'a intala yeroo jaalatan isii qofa jaalatuumi warra hojii jaalatu gurbaa yeroo jaalattu isiinis isa qofa jaalatu miti warra isaatiillee hojii jaalatu gaaf kana jiruun namaa deemti akkana jennatu jaalalli kee kun deemee deemee jibba jirjiiramu jiraa jette adada waan barbaadamu namarraa dhabaniin jibbaan ida'amaa deemuun beekama adada waan barbaadamu namarraa dhabaniin deemee deemee gubatee zeeroo ta'ee qurraacii saamunaa agartee qurraacii yaa'ee dhuma jechuudha. Kanaafuu baleteenya waan jennu walumaa galatti mee waan irraa himtu kana xiinxallaa keessatti godhi. Xiinxallaa keessatti godhi rakkina maaliif dalaguu dhabees xiinxalli rakkina maaliif warra hin dubbisin jedhaa xiinxalli rakkina maaliif eebii waallee himuu dhabaa mee xiinxalli suuta tasgabbii ilaalii jennaan barakallee. Ijannoo lammaffaa dhaabbicha jaalalaa waan jiru gaafataan maqaan kiyya jaatu qaaraa jedhamaa jedha. Biyya Arabaa tana turree asumatti gartee intala takka jaaladhee wal fuunee karuma sunnaa karuma shari'aatiin isii tana fuudhee jira. Duuba akkan gartee wal jaalannaa hedduu na kabajjii jaalala kiyyarraa kabaja kiyyarraa gaaf tokko telefoona itti dawwalee jennaan telefoona salaata keessa osoo jirtu telefoona san kaastee salaata murtee jedhu. intala kabajaan isii as geessu qaba hajjuu isaati haalan na kabajji haala wal kabajnaa jechaadha himate waa gaarii jaalalli jaalalli bareeddu garuu jalqaba jaalalaa kana xumura isaa xumura isaa kanaatu gartee waan boodara dalagan kana jechuudha kanaatu gartee jaalala kana faashalsee jechuudha duuba waan jedhu gartee boodarra naman dhiiftu gaa jiruuni gara baadiyyaa deemee baadiyyatti ni dhukkubsadhee eega dhukkubsadhee gad deebi'ee bikka isiin jirtutti gartee deebi'ee achitti gartee jiruu keenyatti fufnee ilmoon nu argamte ilmoon ammoo nan fakkaatu jedha. Duuba waan jennu obboleessa keenyaan waan jedhan intala dubartiidhaa yeroo biraa siiqan yookaan isiinus biraa siiqe jaalalli kun akka ibiddaati jedhan. Ibiddi yoo jala siiqanii jala tuttuqan qaabataa. yoo jalaa siiqan ammoo ni dhaamaa jedhan jiruuntu yoo jalaa siiqan ni dhaamti dhaamuu isii kunuatu argite intalli gaaf duraa maleeykatti silaaltee salaata cabsitee haadir si jalaa jettu salaata sun nama waajiba cabsitee siillee hin beeynu har'a gartee akka ati jettutti gaa ibliisi taate ilmoos balaan kun hundi akka ati shakkitutti jechuudha nama inni fakkaatu siin fakkaatu namni illee naan ja'a ebaluun hamatanii. ilmoon kun ebaluu wayii fakkaata rakkootan hunda keessa seenanii jechuudha. isiinis falmattee ilmoon kun keetuma jettee wincirirrattee kakattee u'uu jettee maa akkanaan jette jettee ofirraan deebisne akka ati amma jettutti ilmoon kun maanan fakkaanne jennaan boochee boochee cal'isuutitte inumaa'uu baguma siif fakkaatin alhamdulillaahi jette maana jabaatu boodara deemtee an argaa kee hin fedhu waan feete fidi jette ummanni illee wamana odeysaa akkana jedhu intalli tun jaalala taraa duraasiif qabdu ka salaata keeysaa si jalaa uu jettu san addaan fagaatuun keeysan kun ibliis wali isin godhe jechuudha. Xabiyaa isiin balleesse takka gadameessaan isiillee ni shakkame ilmoon gadameessaa isiitirraa bahe lama. Sadaffaa jibbansatu gama isiitti argame sadi waan feete fidi jette. Afraffaa baguma siin fakkaatin jettee gammachuu lafa keessa jechuudha. intalli tun hojii isiitiinuu siin fedhu jettee jirti. Lammata afaanii baafattee siin fedhu waan feete fidi jette. Ilmoon baga siin fakkaatin jechuun kun dubbii hamaa. Duba waan siin jennu obboleessa keenya namni gariin akkanumatti afaan hammaatuun isaallee ni mala. Afaanuma sitti qaceelaa didda'aaf. Afaanuma kana sitti qaceeluu didda'aaf. Nyaadhu yoo ati jetteen daa'ima jala fiddee nyaadhu kasiin jedhu jira. Siin kallafu fedha beeku waan biraan fedhu. ilmoon maana fakkaatin jennaan baga si fakkaatuu dhabdee warra akkasii ta'uun ni mala isiin warra kilaafuma haasawa kilaafaa faallaadha deemu. Ilmoon kee tahee si fakkaatuu dhabuunis nima jirti. Gurbaa tokkotu dhufee waan jedhe nabii keenya alayhi salaatu wassalaam jaartiin tiyya mucaa gurraacha deessee akka uumantaa jeen nuti gurraacha hin qabnu jennaan gaallotii qabdaa jedhee gaafate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ee jeen duuba. boora of keessaa qabdi yookaan ciirroo jennaan ee ni jiraa jeen bifa gaala keetii keeysaa ciirroon jira jennaan ee eessaa dhufe duuba gaallotiin ta'e ciirroo miti eessaa dhufe jennaan nazacu irquun ta'uun dhabuu jeen lacallahu nazacu irquun hiddi isa butuun dhabu ee gartee zarii isaa ka eessumaa ta'e ka abbaa ta'e ka obboleessaa zarii isatti bahuun dhabu akkuma gaala kana. hiddi isa butee abbaa lammaffaa abbaa sadaffaa abbaa afuraffaatti bahuun mala jechuudha ilmoonis akkas ta'uun ni mala yoo ammoo gartee nama fakkaata ebaluu kana fakkaata jedhanii ebaluu wahiitiin qaqqaban taates namni gamaa gamanaa walitti dhufee ka waliin beeyna wal fakkaatu illee ni jira ajaa'iba ka waliin beeyna. Walaa kulli yoo shakkiin sitti jabaatte ati istikaaraa salaatiis rabbii keetiin mari'adhu yaa rabbi dubbii tana addanaa baase jedhu. yoo dandeesse hakima geeffadhuuti adda baafadhu dhiiga shakkiin sirraa haa dhaabbattu ofillee rakkisini isiillee rakkisini jiruu teessan hin booreessini yookaan gartee istikaaraa keessa laadhu yaa rabbi dubbiitan addaa naa baasii qalbii tiyya gadhaa biyya akkasitti raggeessa rabbii keetina barbaade malee heewwasaa nuuf hin ajjeesin jechuudha akkana jenna duuba walumaa galatti dhaamsi siif fakkaataa keetiifis dhaamnu. أسكنوهن من حيث سكنتم من حيث سكنتم من وجدكم بكاء في تيسا دبرتوتا كان تيسي سادا إيغرتي هنگا دنديسنين همنا كيسنين تلقا تيسنين هنگا أرغتنين وقم ما جابا كيس جريتو قلين سنما جدونك أو البرا فقاتون كن كان ورو البرا فقاتني جروك إلين سرت أوفتن بؤا والبرا فقاتون أبو أغرتن الدفج أو ملئ walloluu malee wal saamuu malee wal hamatuu malee akka bu'aan hin jirre agartan namni musliimaa gowwaa ta'uun qabu warri jiruu ijaarachuu barbaadan mijeeffadhaa walis siiqaa bikka takkatti wal'aadhaa jiruu keessan jiruu qilleensaa ta'u wal azaabaa kana dhiisaa waan dur sabni keenya hin qabne waan dur namni keenya hin qabne alatti gabbaatanii qilleensi alaa kuni dalagaa kophaadha isinii baase duuba. Oomishan taane oomisha shayxaanaa waan shayxaana gammachiisu qoomiin teenya uummanni keenya eegalan jechuudha. Daldala bada daldalli shayxanni akkaan fedhu jaarsaa jaattee adda balleessu wanni inni akkaan itti gammadu magaalaa shayxaana akkaan ho'istan jechuudha. Kanaaf musliimni qaruuta ta'uu qaba warroonni jiru ijaarrachuu barbaadan mijeeffadhaa bikka takkatti siiqaa jiruu teessan oofachuu ofeetan akkasitti oofadhaa sin jenna. jiruu nama kanaa seente kanarratti kanaa baate kabiroollee kanarra seente sanirraallee baate kabiroollee kanarra seente booda karumarratti hafta jechuudha umrii kee kana keessatti ni deema fiizaan umrii ni dhumata intala kanarratti hafte dur bareedduudha bariitaa siin jedhan taate jechuudha ta'ammaaf intala nuu laali siin jechuu malee kan namni siin laallanne taate jechuudha nuu laali malee أثبت الأمنة بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرازالته بيكم سرهم بيكم سسني هذا بلو نولي وروان أجير رافا يدمونه أقوله Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniif kan jennee abdanna gama keessummii suutiin anfarhee adam kutaa teeknikan wal hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة